radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingabo z'igihugu fardc n'umutwe w'inyeshyamba m makumyabiri na gatatu barashinjanya kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano uhagarariye u rwanda mu bwongereza yashyize mu majwi gahunda ya leta y'ubwongereza bwongereza ku kibazo cy'abimukira
bakwiye kugira gahunda ihamye y'igihe kirekire kugira ngo abantu badahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajya mu bwongereza ambasaderi johnston bushinge ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Edi Rwema.
Perezida Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria yatangaje ingamba nshya zigamije kugerageza gukemura ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku masoko n'igabanuka ry'agaciro ka naira ari ryo faranga rya Nigeria. Perezida Tinubu yabivugiye mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka mirongo itandatu n'itatu ishize Nigeria ibonye ubwigenge. Izo ngamba nshya zirimo kongera umushahara fatizo w'abakozi no kongera ku masoko masoko imodoka zitwara abagenzi zidakoresha esanse cyangwa mazutu nyinshi ibi byemezo abifashe nyuma y'iminsi mike ategetse ko leta ikuraho inyunganizi yatangaga mu kugura ibikomoka kuri peteroli zibarirwa mu mamiliyari z'amadolari abategetsi muri leta bemeza ko izi mpinduka zari ngombwa mu rwego rwo kongera kuzahura ubukungu bw'igihugu zishyigikiwe kandi n'abashoramari gusa abaturage bavuga ko ari bo bakomeje kuhahombera kubera izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ibiciro ku masoko perezida tinubu yagize ati kenshi impinduka iravuna mu gutangira ariko yizeza igihugu ko vuba bazatangira kubona umusaruro w'izo mpinduka Abategetsi ba gisirikare muri Mali batangaje ko imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi mu majyaruguru y'igihugu. Mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za leta, ubuyobozi bwa gisirikare bwavuze ko imirwano n'imitwe bise y'intagondwa yatangiye mu masaha ya kare yo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru mu gace ka Bamba, agace izo nyeshyamba zivuga ko zamaze kwigarurira. Mu itangazo inyeshyamba zibarizwa mu mutwe wa Coordination of Azawad Movement cyangwa se CMA zavuze ko zamaze kwigarurira uduce twinshi majyaruguru ya Mali. Uyu mutwe wa CMA wiganjemo abaturage bo mu bwoko bw'abatuareg bashaka kwiyomora kuri Mali bagashinga igihugu cyabo cyigenga. Nta makuru arenze aho yigeze atangazwa n'izi mpande zombi zihanganye, gusa aho umutwe wa CMA bavuze ko igitero bagabye ku ngabo za leta cyahitanye abasirikare mirongo inani n'umwe b'igihugu guhera mu mpera z'ukwezi kwa munani amajyaruguru ya mali yakomeje kwibasirwa n'ibitero by'abarwanyi ba cma n'intagondwa za kiyisilamu ibi biraba mu gihe umuryango w'abibumbye ukomeje gahunda yo gukura ingabo zawo muri mali Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yavuze ko abakora iterabwoba batazigera bagera ku ntego zabo zo guhungabanya umutekano w'igihugu nyuma y'aho igisasu giturikiye hafi y'ingoro y'inteko ishinga amategeko kigakomeretsa abapolisi babiri mu murwa mukuru Ankara. Icyo gisasu cyaturikiye hanze y'ibiro bikuru bya Minisiteri y'Umutekano cyateje ibyotsi byinshi mu kirere. Ako gace niko kubatsemo ibiro bya za minisiteri nyinshi n'inteko ishinga amategeko. Icyakora ntibyahagaritse imirimo gukorwa kuri iki cyumweru. Avugira mu nteko ishinga amategeko, Perezida Erdogan yavuze ko abagizi ba nabi bari bagambiriye kubangamira amahoro n'umutekano bya rubanda batageze kuri uwo mugambi ko kandi batazigera banawugeraho. Minisiteri y'Umutekano ivuga ko abagabye icyo gitero bageze hanze ya Minisiteri y'Umutekano mu modoka mu masaha ya mu gitondo maze babona guturitsa ibyo bisasu. Umwe muri abo biyahuzi yiturikije mugenzi we yicwa arashwe mbere yo kwituritswa nawe nk'uko byemezwa na Ali Yerolkaya mu itangazo rya Minisiteri y'Umutekano. Nta muntu cyangwa umutwe runaka wari wigamba icyo gitero.
urakoze edi makuru y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingabo z'igihugu fardc n'umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu barashinjanya kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano itangazo m makumyabiri na gatatu yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru rigashyirwaho umukono n'umuvugizi wawo laurence kanyuka wavuze ko fardc yagabye ibitero ku misozi ya busumba kirumbu kibarizo na kirorirwe fardc na nayo yahise isohora itangazo ryashyizweho umukono na lieutenant colonel njike kayiko guillaume rivuga ko fardc yamaganye ibivugwa na m makumyabiri na gatatu uko ahubwo uwo mutwe ugamije gushaka impamvu yo kuba warasubiye mu birindiro wari waravuyemo mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano nabibabwiraga mu ngingo nkuru uhagarariye u rwanda mu bwongereza ambasaderi johnston bushinge yashyize mu majwi gahunda ya leta y'ubwongereza ku kibazo cyabimukira mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'umuryango led by don cris wamufataga amajwi atabizi ambasaderi businge ushyigikiye gahunda yo kohereza mu rwanda bimukira n'abasaba ubuhungiro mu bwongereza yavuze ko ubwongereza bukwiye kureba impamvu zose zitera abantu kuva iwabo ati nabwira minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'ubwongereza ko bibeshya cyane
bakwiye kugira gahunda ihamye y'igihe kirekire kugira ngo abantu badahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajya mu bwongereza kubera ko magingo aya abantu benshi ntibaza hano kubera ko hari intambara mu bihugu byabo oya baza kubera ko nta yandi mahitamo bafite baza kubera ko nta mizero y'ejo hazaza bafite ntibikwiye ko iki gihugu gikomeza kwifata nk'aho aricyo cyakira impunzi neza kizigirira impuhwe kizirinda kizifasha bashyize mu bucakara za miliyoni z'abantu mu gihe cy'imyaka magana ane bashenye ubuhinde bashenye ubushinwa bashenye afurika
ambasaderi w'u rwanda mu bwongereza johnston bushinge wakomeje avuga ko gahunda yo kohereza abimukira mu rwanda ari intambwe ikomeye yo gushakira ikibazo cy'abimukira umuti ukwiye nibutse ko aya majwi yayafashwe atabimenyeshejwe mbere muri tanzania umubare w'abarundi bahunguka bakongera bagahunga wariyongereye mu mwaka ushize mu nkambi za nduta na nyarugusu ni inkuru ya james jovene mu bitigi dukura mu biro by'urujya n'uruza muri komine kibondo abahungutse bongera guhunga batuye mu nkambi ya nduta barenga gato ibihumbi bitatu magana atanu mirongo irindwi n'icyenda mu nkambi ya nyarugusu ho hariyo abarenga gato ibihumbi bibiri magana ane mirongo itanu na batandatu bamwe muri izo mpunzi zahaye ikiganiro ijwi ry'amerika zemeza ko amabi bagenda barahura nayo mu burundi harimo gutotezwa iby'amatongo kwagirizwa ubwicanyi n'ibihuha bumva by'abanyepolitike bakenera guhungabanya umutekano hagati mu gihugu ari byo hanini bituma bongera guhunga aba ni bamwe mu mpunzi zari zatahutse ku bushake bwazo zongera ziragaruka mu nkambi ya nduta twavuye mu burundi tugarutse mu nkambi twari twaratashe twere turavuga ati ko tubona ibibazo baguma baduteza ubwo bwoba nyine baduteza reka duce dusubira hariya turabe vyogenda gute twebwe reca tuguma uko tuguma turara munsi y'ibiti tukarara ku mabaraza y'abandi bafise amazu mu nkambi hamwe agasanga biramunaniye amabereho n'abandi baza ku ngwane basanze i burundi bigatuma bigatuma baca bahahunga bakavayo baciye polisi icarabatwara ibasubiza mu burundi ku mupaka bahisemo kuza n'amaguru nkeka bahagenza iminsi ibiri kugira basohora ino kandi ngaha bama baje bava mu burundi hariho n'abana n'ababa baba ngaha nyene mugabo batagirana amafomu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ya seri ryemeza ko buri mwaka ritahukana impunzi zirenga gato ibihumbi icumi zivuye mu gihugu cya tanzania ku bushake bwazo gusa hari abagaruka mu nkambi nyuma y'aho basanga icyo bahunze kitarakemuka harimwo ibihuha by'abanyepolitiki bumva buri gihe zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya nduta zari zaratahutse zongera guhunga aha zatubariye ubuzima babayemwo mu gihe bataronswa imfashanyo nk'abandi bivanye n'uko amakarita abaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi yugawe igihe bahunguka nyene abagenzi nyene baza baraduha duke duke nyene nk'uwo nyene uwo twantuwe mu mayemeri niwe ni nyene aza ara- araduha nyene imboga ngaho udute duteka abane nyene baduha n'agafu nyene tuza turateka nyene ukuntu mbayeho umugabo arondeye akaronka turararira tubuze tukaryama mu gihe naho kandi bishyitse nk'umuntu w'umubyeyi yatwi- a- akatwizera akaduha ako gafu tukararira turibuze nyene tuba twihangana kweri ubu u- tujya du- duhangayitse kugira ngo tujye ku- kuronka utuntu turya abagenzi nibo baza baraduhereza naho nyine ubu duhabwa ni- n'imiryango twagiye turasanga ino twasanze bari bari mu- muri iyi nduta nyene none murabe ingene mwo- mwobidufashamo nyene nuko nshobora kugira nk'ikibazo nkavuga ati none basha byogenda gute cyane cyane dufate nko kugenda ku bitaro urashobora kugenda ku bitaro ugiye kwivuza bikaca bisaba yuko bagusaba ifomu ifomu utayifise ukaba utavura iyo mpamvu mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta ya tanzaniya yaratahukanye abadafise ibyangombwa barenga gato igihumbi kimwe magana atanu mirongo indwi n'umunani ku nguvu gusa iyo batashe hari abagaruka kubera basanga icyo bahunze kitarakemuka impunzi z'abarundi zatanguye gutahuka ku bushake bwazo muri bibiri cumi n'indwi kuva ubwo hari abataha bakongera bakagaruka kubera amabi basanga mu burundi ubw'izo mpamvu hari abongera guhunga basaba leta ya tanzaniya cyo kimwe na aseri ko yoborohereza ikabaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi nk'abandi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika mukomeje kuba radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi abahinzi b'umuceri bo muri komini mutimbuzi mu ntara ya bujumbura bavuga ko barimo bahomba cyane bikomeye kubera indwara yogoje imirima yabo mu gihembwe gishize bita sizeni ya beni nkuru ya tiyarive ndayishimiye kuri nakoze umuriyoni nata hama ndagura amafumbere ndaja nk'abakozi bo kugadika kubyura gutera amera y'amafumbere hama no kubagara abo ni bamwe muri abo barimyi baganiriye n'ijwi rya amerika basigura ko bashoye amafaranga menshi kugira ngo barime ariko uwo muceri ukaba waciye uterwa n'indwara ugahishira utarava n'aho uri usanga nyene nta n'umfite kwa naja waduga oya wamenga muraze amarike arawutuye mudasobanutse kuko twarabonye umuceri urwara ubukoko urwara ah, indwara ya jone urwara indwara umuceri ugomba kumera nk'uwuma amababi Eh, twaragerageje rero ku- kurwana kudefanda ariko oh, byaranze byaranze ibyo bavuga ko bigiye kubatera ubukene n'inzara kuko uwahora aronka imifuko y'umuceri igera kuri mirongo itatu yashoboye kuronka imifuko indwi canke munsi yayo ushobora gukora nka toni nka mirongo ibiri mirongo itatu ariko isozobe washobora kuronka itoni zibiri itoni imwe cyangwa inusu y'itora
umuntu yari kuronka imifuko mirongo itatu yarose imifuko ndwi Uwa- uwari abantu bose namarira bose mu babanyi bose naje namarira kuko ni- ntitwarose umwimbu abo barimyi b'umuceri basaba ko leta yobagarukira ko mu kubaronsa ingurane kuko n'agatahe kahiriyeyo ujya ukazana iyo ngurane uvuga ati ngiye gutarataza ndabiko nokwimbura kugira nje kugura ni kuriha ya ngurane nongere ngire co dusigarana ugaca ubura ukabura n'iyo mutahe w'abandi ukabura n'inyungu urumva inkurikizi abajejwe uburimyi muri iyo ntara nabo bemeza ko iyo ndwara yasindikaje umuceri yamenyekanye aho mu bushakashatsi bwakozwe basanze yitwa panashire jaune gusa umuti wayo ukaba utaraboneka bigirinda vyisharire ajejwe uburimyi muri ico gice ca kigwati amenyesha ko isizeni yari igiye gukurikira boca barima ibindi biterwa mbumbarugo birimwo ibijumbu n'ibigori kugira ngo barabe ko isi yose ibiri ikiyubura ikintu duca dukora ca mbere ni uguhindura imbuto tugahindura n'isi kuko tuca duhindura tukagira ati ko mwari mwarimye umuceri reka murimo ibiterwa mbumbarugo aburi ruhuke kuko barimye ibiterwa mbumbarugo baca bahindura isi habarimye ibijumbu ibigori ibitomati n'abarongoye intara y'uburimyi ya bujumbura nabo bamenyesha ko umwimbu barose wagabanutse cyane aho bimbuye igice cy'uwo bahora baronka daniel mazarahisha arongoye intara y'uburimyi ya bujumbura asaba abo barimyi gukurikiza ubuhinga butegekanijwe mu kurima igiterwa c'umuceri yabitangarije radiyo indundi kiritire icyo twabwira abarimyi ni uko bakurikiza ubuhinga butegekanijwe gukoreshwa mu kurima igiterwa cy'umuceri tukanabasaba yuko hambavu kuko tusanzwe tuzi yuko bagunda gukoresha umwavu w'ikizungu gusa hambavu y'umwavu w'ikizungu bakoreshe n'umwavu w'ikirundi intara y'uburimyi ya bujumbura imenyesha ko bagerageje gupoma imiti ariko bibi by'ubusa gusa bakamenyesha ko mu isizeni ikurikira bategekanya guhindura imbuto mu kwezi kwa mbere ndetse n'ubushakashatsi buri ko burakorwa na cane cane mu kigo gikurikirana igiterwa c'umuceri hamwe n'ikigo kijejwe gutunganya no gutanga imbuto isuka ya mbere mbere yo kurima umuceri yahora igera mu mirima mu kwezi kwa cumi kuri ubu ikaba yimuriwe mu kwezi kwa mbere mu matariki ya gatanu umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mu kurindira ko iyo ngwara igabanuka abo banyagihugu barimira muri uwo mwonga wa kigwati bangana n'igihumbi n'ijana na mirongo itandatu na batatu baba muri ako gace indimo barimiyemo umuceri ngaho mu kigwati ikaba yangana na hegitari amajana atatu na mirongo itanu n'indwi intara y'uburimyi ya bujumbura ikamenyesha ko iyo ndwara itafashe ibice byose byarimo umuceri muri ako gace ahubwo ko yafashe uruhande rumwe rw'aho mu kigwati thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali urakoze thierry ndayishimiye sena ya leta zunze ubumwe za amerika mu nama yayo idasanzwe mu mpera z'iki cyumweru mu ijoro ryo kuwa gatandatu yemeje umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari yo gutera inkunga ibikorwa bya guverinoma uyu mushinga wahise usinywa na perezida joe biden ukaba itegeko wavanyeho impagarara z'uko hashoboraga kuba ihagarikwa ry'imirimo ya leta temisitokirimutijima uyu mushinga w'itegeko watowe ku bwiganze bw'aba abasenateri mirongo inani n'umunani ku icyenda nyuma yo kwemezwa n'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite uzafasha mu gutera inkunga imirimo ya guverinoma kugeza ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwa cumi na kumwe uyu mushinga w'itegeko urimo kandi miliyari cumi n'esheshatu z'amadolari y'amerika y'inkunga yo guhangana n'ibiza perezida biden yashakaga icyakora ntihashyizwemo amafaranga yo gufasha ikirere mu ntambara ihanganyemo n'uburusiya nyuma y'itorwa ry'iri tegeko perezida biden yasohoye itangazo avuga ko gutorwa kwaryo kuvanyeho ikibazo kitari ngombwa cyajyaga guteza ububabare budakenewe kuri miliyoni z'abanyamerika b'abanyamurava senateri chuck schumer umuyobozi w'abademokarate bafite ubwiganze muri sena mu ijambo rye nyuma y'iri tora yagize ati tuzabasha kwirinda ihagarara ry'ibikorwa imikoranire hagati y'amashyaka yacu yombi yakomeje kuranga sena yatsinze ndetse ubu noneho abanyamerika bakwiruhutsa iyo iri tegeko riza kurenza saa sita z'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ritaremezwa n'inteko nshingamategeko ndetse ritaranasinywa na perezida imirimo ya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yajyaga guhagarara abasirikare barenga miliyoni enye ndetse n'abakozi ba guverinoma ntibajyaga kuzahembwa nubwo serivisi z'ingenzi nk'iz'ubugenzuzi bw'ingendo zo mu kirere n'izo ku mipaka zo zajyaga gukomeza gukora abahabwa pansiyo ntibashoboraga kubonera ku gihe amafaranga leta ibagomba ngo babashe kwishyura fagitire zibategereje no guhaha ibibatunga ndetse yewe na za pariki z'igihugu zajyaga gufunga mu minsi nishize byasaga nk'aho ari nta kabuze bizagenda uko nyamara ibintu byabaye nk'ibihindutse bwangu guhera ku wa gatandatu ubwo umukuru w'inteko umutwe w'abadepite Kevin McCarthy yahinduraga amayeri ndetse agashyira imbere uyu mushinga w'itegeko bagenzi be b'abarepubulikani batemeraga umutwe w'abadepite watoye iri tegeko ku majwi magana atatu mirongo itatu n'atanu kuri mirongo cyenda na rimwe abademokarate barishyigikiye ku bwinshi kurusha abarepubulikani nubwo bwose ritarimo inkunga igenewe Ukraine gahunda Perezida Biden n'abademokarate ndetse na benshi mu basenateri b'abarepubulikani bari bashyize imbere Depite Hakimu Jeffries ukuriye abademokarate mu nteko mbere y'iri tora aganira n'abanyamakuru yagize ati abarepubulikani b'abahezanguni bagendera ku ntekerezo za maga batsinzwe abaturage ba amerika batsinze ariko Lauren Bobert umudepite w'umurepubulikani yanenze itorwa ry'iri tegeko ryo kuziba icyuho cy'ingengo y'imari by'igihe gito aganira na televiziyo CNN yagize ati twakabaye twahatiye sena gutambutsa imishinga ine y'amategeko y'ingengo y'imari inteko yatoye urwo rwakabaye uruhare rwacu twakabaye twabahatiye kuza ku meza y'ibiganiro kuza mu nama tukaganira byimbitse ku byo tutemeranyaho birashoboka cyane ko makati aza gusabirwa n'abadepite bo mu ishyaka rye kuvanwa ku mwanya w'umukuru w'inteko umutwe w'abadepite ku byo kuvanwa kuri uwo mwanya bwana makati yagize ati niba hari ushaka kumvanaho kubera ko nshaka kuba mukuru muri iki cyumba nakomeza bigerageze ariko nibwira ko iki gihugu ari cyo cy'ingenzi kuruta mu ijambo rye perezida biden yagaragaje ko yabonye ko muri uyu mushinga w'itegeko haburamo inkunga ya ikirere ati ntidushobora uko byaba bimera kose kwemera ko inkunga ya amerika kuri ikirere ihagarara inkunga ihabwa ikirere iracyashyigikiwe mu nteko ndetse mu gicuku cy'uyu wa gatandatu itsinda rihuriweho n'abasenateri bari mu buyobozi mu mashyaka yombi barangajwe imbere na senateri shuma ndetse na senateri mitch mcconnell umukuru w'abasenateri b'abarepubulikani ryasohoye itangazo ryiyemeza gukora ibishoboka byose amerika igakomeza gutanga inkunga y'ingenzi ku mutekano uhamye n'ubukungu bya ukraine umwe mu bategetsi bakuru muri leta utavuzwa amazina yabwiye ikinyamakuru NBC ko Biden na minisiteri y'ingabo bagifite amafaranga ahagije yo guha Ukraine ibyo yakenera ku rugamba mu gihe cyisumbuyeho ariko kandi bikenewe ko inteko itora vuba itegeko ryerekeranye n'inkunga ihabwa Ukraine mu nteko umutwe w'abadepite umudemokarate rukumbi watoye ahakanura umushinga w'itegeko ni Mike Kigre wo muri leta ya Illinois usanzwe ari umuyobozi wungirije w'itsinda ry'abashyigikiye inkunga kuri Ukraine uyu yagize ati kurinda Ukraine biri mu nyungu z'igihugu cyacu aganira n'ijwi rya Amerika Todd Barrett umuyobozi w'ishuri ryigisha amasomo ya politiki kuri kaminuza ya George Washington yagize ati ibi birasa nk'akavuyo ariko si ubwa mbere biba hari ikiguzi kigomba kwishyurwa hano ariko icyo nicyo kiguzi cya demokarasi rimwe na rimwe hari ubwo bigaragara nk'akajagari gusa amaherezo haboneka ubwumvikane muri leta zunze ubumwe za amerika ihagarara ry'ibikorwa bya guverinoma ryabayeho inshuro zigera kuri enye mu myaka icumi ishize icyakora kenshi ryamaraga nk'umunsi umwe cyangwa ibiri abashinga amategeko bakagera ku mwumvikano wo kongera gutangiza byuzuye ibikorwa bya guverinoma icyakora ihagarara rimwe ryabaye ku butegetsi bwa donald trump ryamaze iminsi mirongo itatu n'itanu ubwo yashakaga ingengo y'imari yo kubaka urukuta ku mupaka wa amerika na mexique bikarangira atayemerewe urakoze temistokle mutijima tugeze ku rubuga rw'imikino ku ijwi ry'amerika amakipe Bumamuru na Aigle Noir yarahagarariye Uburundi mu marushanwa y'ibikombe bya Afurika yaraye asezerewe Desire Tungimana.
Kuri uno wa gatandatu niho umugwi wa Bumamuru wari waserukiye Uburundi mu nkino za Afurika zibuze imigwi yabaye ya mbere iwabo wasezererwa na Mamelodi Sundowns wo muri Afurika y'Epfo utsinzwe ibitsindo bibiri ku busa mu rukino rwa mbere uwo mugwi wo muri Afurika y'Epfo wari watsinze Bumamuru ibitsindo bine ku busa. Aigle Noir nawe nyene yari yaserukiye Uburundi mu nkino z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo yaraye isezerewe naho yari yatsinze ibitsindo bitatu kuri kimwe kubera Aigle Noir yari yatsinzwe ibitsindo bibiri ku busa mu gihugu cya Mali n'umugwi wa Stade Malien mu rukino rubanza vyatumye uwo mugwi makamba nawe nyene usezera ayo mahiganwa ivi vy'ibahata umenyereza amenyesha ko bahakuye icigwa naho tutarenganye mugabo nabonye ikintu cyabonetse mu kibuga twaronse ibitsindo bitatu kuri kimwe ntitwaronse amahirwe yo kubandanya ku maci uno munsi ari ikintu kinini twabonye kiduha icigwa kuvuga ni imbere ko tuko turaja saba ko dutegura kugira turabe ko tuzosubira muri iyo nzira gusa navuga ni hari icigwa twaronse gikomeye mu mahiganwa nk'aya azoduha inguvu n'inzira gusubira muhira kuja gukora kugira turabe ko turonka inzira yindi yo kugaruka muri ubu buzima bwiza tuvuyemo yusufu mosi ajejwe igisata co gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi amenyesha ko impande y'ubukene mu migwi butuma abana baja gukina hanze bakiri bato hari n'ibindi vyakorwa kera bitakibaho ari navyo ahanini vyafashe imigwi le club zari communautaire ni ukuvuga wasanga hariyo nka interfc wasanga ariyo abantu bo mu buyenzi mugabo umwe umwe wese ayafise agashiramo vitalo turabizi neza ko yari eh, harimwo impunzi z'abanyarwanda nyinshi nyinshi hanyuma turazi yuko za prince louis harimo abanyamurambya benshi benshi b'abadandaza aho twinjire mu magume haciye havuka izindi ngorane iyi migwi iciba ico nokwita unipersonel ni ukuvuga imigwi y'abantu ugasanga umugwi witirirwa umuntu uyu muntu bimuhagararanye ni ukuvuga yuko umugwi uca unazimangana kugira igihugu gisubire kwiyambika umutamanamakungu yusufu munsi arerekana ibikwiye gukorwa hamwe bogira icyo no kwita amakademi kugira ngo ntibagume basesagura uburyo bwo kugura abakinnyi byobafasha kugira ngo iyo migwi ikomere kandi abo bakinnyi babamarane iminsi leta yokorohereza canke igafasha kugira ngo amasosiyete nayo nyene abijemwo kuko turonse imigwi ikomeye uburyo buraboneka ayo masosiyete nayo nyene akaronka ico yunguka ni ukuvuga aho ni ku matagisi bakabagabaniriza hanyuma ikindi naco ni uko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi naryo nyene ryoshiraho politike nziza politike y'iterambere muri basketball naho kuri uno wa gatandatu niho umugwi wa dinamo uzoserekera uburundi mu nkino z'amajonjora muri basketball africa league ball watunganya ibirori byo kwigana igikombe watwaye no kwerekana abakinnyi uzokoresha muri izo nkino zitegekanijwe mu kwezi kuza mu rukino rwahuje uwo mugwi n'abakinnyi batororokanije yatangajwe mu yindi migwi yo mu Burundi Dinamo yatsinze ku manota 86 kuri 59 uwo mugwi waciye ushimira kizigenza wayo Hakizimana Jean yarasezeye gukina basketball nyuma y'imyaka 18 yaramaze akinira Dinamo yahawe n'uwo mugwi ibihumbi bitanu by'amadolari y'Amerika no kuvuga imiliyoni zirenga gato 20 z'amarundi ngo azifashishe mu buzima bundi agiyemwo abakinnyi nabo bazofasha Dinamo mu nkino za bar n'abanyamerika babiri Kenton Doggett na Ali Talik Hamid Toto Nowe na Clement Kongoro bo muri Congo n'abarundi Gilbert nijimbere poleje imbere na sumizi dezira atungimana kigali ijwi ry'amerika mu rwanda naho amakipe ahagarariye icyo gihugu mu marushanwa ya afurika yarakinnye jean claude munyandinda amakipe yari ahagarariye u rwanda mu marushanwa nyafurika y'umupira w'amaguru ntabwo yasekewe n'amahirwe mu mpera z'icyumweru gishize ku wa gatanu i kairo mu misiri mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya apr fc yasezerewe na piramide fc yo mu misiri ni mu mukino wo kwishyiraho intera ya kabiri y'iri rushanwa si ugusezererwa gusa kuko iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda yavuyemo igaragujwe hagati nyuma y'uko piramide fc yipfukamishije ikayinyagira ibitego bitandatu byose kuri kimwe mu mukino ubanza wari wabereye i kigali mu rwanda amakipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa ejo bundi kuwa gatandatu mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ikipe ya rayon siporo nayo yasezerewe imbere y'abafana bayo kuri stade yitiriwe pere nyamirambo mu mukino watangiye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba mu mukino wayihuje na al hilal bengazi yo muri libiya aya makipe yombi yaranganyije igitego kimwe kuri kimwe umukino ubanza nawo wari wabereye i kigali nabwo wari warangiye ari kimwe kuri kimwe byabaye ngombwa ko hitabazwa za penaliti hanyuma al hilal bengazi itsinda penaliti enye kuri ebyiri za rayon siporo nyuma yo kwizera kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda ariko bikaguma bigeze ku munwa abafana ba rayon siporo barimo impande ebyiri hari abasanga ikipe yabo nubwo yavuyemo ntako itari yagize ikintu cya mbere navuga ni amahirwe atabaye mu ruhande rwacu ntabwo nta mukinnyi n'umwe nashinja mvuge ngo ni icyo atakoze ikipe yacu wabonye ibitego byose twahushije n'iki cyo ku munota wa nyuma ndavuga ko ari amahirwe atabaye ku ruhande rwacu naho penaliti zo ntacyo nazivugaho kuko penaliti ni amahirwe hari kandi uruhande rw'abafana rutunga agatoki umutoza wa rayon siporo ya menzelfani iyi mace kuba twe twitakaje nk'abareyo biratubabaje nk'abareyo ariko noneho nk'umupira twakinnye umutoza yadutengushye gusimbuza defanse yose akayikuramo haji muri iki kibuga yabuze mugadamu uyu munsi nta kintu yakinnye bigaragara charles bare yatinze kuza mu kibuga icya gatatu reka tuvuyemo kigabo nibyo pe ntabwo tuvuyemo nk'abatsinzwe bitandatu ariko twebwe uyu munsi tukozweho n'umutoza ibintu yakoze biratubabaje bikomeye uyu munsi haji yaza kujyamo twari kubona izindi mbaraga ze tukiri mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa gatanu ku wa gatandatu ikipe ya musanze fc yanganyije na mukura victory siporo ubusa ku busa ku isade ubworoherane i musanze kuri stade y'ingoma ikipe ya etoile de l'est yatsinze tensere fc igitego kimwe ku busa naho bugesera fc itsinda gasogi united ibitego bitatu ku busa ku stade y'ubugesera ejo ku cyumweru as kigali yanganyije n'amagaju fc igitego kimwe kuri kimwe ku stade yitiriwe pere i nyamirambo hanyuma muhazi united inganya na marine fc ubusa ku busa kuri stade y'ingoma kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya musanze fc niyo ikiri ku mwanya wa mbere n'amanota icumi mu mikino ine igakurikirwa n'amagaju fc ifite amanota icyenda mu mikino itanu ku mwanya wa cumi na gatandatu ari nawo wa nyuma turahasanga muhazi united ifite amanota atatu jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inshuti y'umwezi ntibura habura iy'umwijima umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana